rwa ejo aho bukera i kigali mu rwanda turashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko murumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika bari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva ta nkomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe ubushikiranganji bw'ubudandaji mu gihugu cy'u rwanda bwashinze ibiciro bishasha by'amata ikiguzi umworozi ashorerwa ko iritiro ry'amata ku mahinguriro cavanye ku majana abiri na mirongo ibiri n'umunani kija ku majana atatu ku iritiro ibyo bishingiye ku mpinduka zagiye zibaho cyane cyane muri iki gihe turimo aho ibiciro by'ibintu byinshi byagiye bizamuka harimo n'ibikenerwa nyine n'aborozi kugira ngo bakore umwuga wabo w'ubworozi eugene niyonzima ni umuyobozi mukuru w'ishamirije ejo iby'ibiciro mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u rwanda mu yagezeho hirya no hino ku isi amerika isaba abanyagihugu bayo bari kiyeve ku murwa mukuru wa ukraine gukinjura kandi bidatevye yikeka ko uburusiya buzohamijagura amabombe muri ino misi ku mugabane wa afurika intagondwa ziyitirira idini rya isilamu zarakajije ibitero vyazo mu buraruko bwa mozambike kuva mu kwezi kwa gatandatu idonido yano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isasemwe hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyatangurana na mugenzi wacu thomas kamirindi hagiye kutubwira ivya amerika yasavye abanyagihugu bayo bari kiyeve ku murwa mukuru wa ukraine kuhahunga kandi bidatevye amerika ifise impungenge ko uburusiya bushobora kurasa ikiyeve amabombe menshi muri ino misi ivyo bwobwoba bushingiye kukiga thomas Ukraine izizihiza umunsi w'ubwigenge bwayo ejo kuwa gatatu leta ya president Volodymyr Zelensky ivuga ko yiteze ko Uburusiya buzarasa cyane umurwa mukuru Kiev si Ukraine yonyine gusa ariko ifite izo mpungenge izisangiye na leta zunze ubumwe za Amerika bityo mu itangazo yashyize ahagaragara ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika i Kiev ivuga ko minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ifite amakuru nyayo yemeza ko Uburusiya burimo butegura kurasa ibisasu byinshi ku bikorwa remezo bya gisivile n'inyubakwa za guverinoma ya Ukraine muri iyi minsi ambasada irasaba abanyamerika bose bari muri Ukraine kuvayo vuba vuba bidatinze bakoresheje uburyo bwabo bwite bwose bashoboye irabagira inama yo guhunga bakoresheje by'umwihariko inzira z'ubutaka naho leta ya Ukraine yabujije abaturage bayo gukora ibirori mu murwa mukuru ku munsi w'ubwigenge kugera ejo bundi kuwa kane kubera impungenge z'ibisasu bya misile by'uburusiya
intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu kuva mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka zarakajije ibitero mu buraruko bwa mozambique ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidele niyo ngabo ivyo bitero vyabereye mu ntara ya cabo delgado vyongereje igitigiri c'abavuye mu zabo ku rugero rw'abantu ibihumbi mirongo umunani vyongera bigeramira icivugo ca leta ko yatsinze umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bw'igihugu abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Mozambique baraguye akarere bagenzura mu bitero vyamaze ikiringo kirenga amezi abiri ibitero bishasha bakoze vyatanguye mu kwezi kwa gatandatu vyakurikiye ikiringo caranzwe n'umutekano ugereranye igihe umutegetsi mukuru w'igipolisi c'igihugu yari yatangaje ko urugamba rwo kurwanya iterabwoba rusa n'urwarangiye yamarasi ko ibintu bimeze mu gihe abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu bongereje ibitero vyabo mu bice vy'amaja mu bumanuko bw'igihugu baraturiye amazu barica abasivile mu bice vya ankuwabe kiwure na mekufi intambara itari yabayemwo kuva itanguye muri mozambike mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibitero vya nyuma bitumye igitigiri c'abataye izabo muri rusangi mu ntara ya cabo delgado kigera ku bihumbi amajana icenda na mirongo itanu naho mozambike yaronse imfashanyo ya gisirikare yatanzwe n'inteko zanungiswe n'ibihugu bibanyi hamwe n'u rwanda abagwanya ubutegetsi ntibaratsindwa inteko zo mu mahanga zarungiswe mu ntara ya cabo delgado araheza umwaka hari nyuma y'uko intagondwa z'abayisilamu zifashe igisagara gikomeye ca palma mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
barakoze bagenzi bacu fidele niyongabo na thomas kamirindi ku makuru agezeho hirya nino ku isi baje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu yaza kubagezeho mu by'ubworozi nanabice ku masonga nk'itangura leta y'u rwanda yashinze ibiciro vy'amata bitegerezwa kubahirizwa guhera uno munsi kwa kabiri ivyo biciro bije inyuma yaho muri ibi bihe abanyagihugu baba, baba bo mu bisagara mbere no mu gihugu hagati bagaragaje ko bahangayikishije n'iduga ry'ibiciro vy'amata ivyo ni dyo kuri no nkuru na mugenzi wacu ari kigali mu rwanda asumta kaboyi mu gitondo cyo kuri wa kabiri nibwo minisiteri ishinzwe ubucuruzi yasohoye itangazo rigaragaza ibiciro by'amata bishya ibi biciro bigaragaza ko umworozi ugemuye amata ku ikusanyirizo azajya yishyurwa amafaranga magana atatu kuri litiro ni mu gihe mbere yahabwaga amafaranga magana abiri na makumyabiri n'umunani kuri litiro iri tangazo rivuga ko abazajya bagemura amata ku nganda zisanzwe zitunganya ibiva mu mata ko bo bazajya bishyurwa amafaranga magana atatu mirongo ine n'abiri kuri litiro gusa minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ntiyigeze igena igiciro inganda zicuruza amata zizajya ziyagurishirizaho leta isohoye ibiciro bishya by'amata nyuma y'igihe abaturage bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ibura ryayo ndetse n'ubuke bwayo abaganira n'ijwi rya amerika nabo mu murenge wa gahengeri mu karere ka rwamagana n'intara y'iburasirazuba biravuga ngo amata yarahenze litiro twayitangire kuri abiri n'itanu igeze kuri magana amata yabaye makeya twakamaga litiro nka mirongo icyenda none ubu tugeze kuri mirongo itandatu amata narayabuze ntabwo nshobora gukorera amafaranga yagura amata ninjiza amafaranga ageze byibuze nko mu gihumbi naba nabonye menshi akaba bibiri kandi amata urumva litiro ni magana ane mfite umuryango w'abantu bane kubona ibyo kubagaburira no kugira ngo babone amata nta byankunda kwinywera amazi none se ubwo wajya kugura amata ya magana ane kandi ufite n'umwana ufite n'umwana mu rugo uyakeneye buruma byashoboka ibyo aba baguzi b'amata bavuga ntabwo biri kure n'iby'aborozi bagaragaje ku mpamvu zatumye amata agabanuka muri iki gihe aba bororera mu murenge wa gahengeri ni mu karere ka rwamagana rega ibintu inka zirya barabigura ubwatsi byarabuze byose sansi yaroreye y'imodoka zizana ibyo zirya ikintu cyatumye amata yendasa ni ubworozi buke buhari ubu ko abatunzi ubu bahari ni bo bake kubera ikibazo cy'ugure inzuri zabaye nkeya abaturage nabo bakabura ahantu baragira uwiyemeje kuba ayifite akaba ari umwe muri make natwe tuzoroye twirirwa twiruka dore abana ni ukubyukira mu kinani birukani basanga banahinga bakakugurukana nyine ugataha rimwe ntabwo ujyanye ibi biciro by'amata byazamutse iyo bigeze ku yatunganyirijwe mu nganda byo byikuba kabiri kuri ubu agapaki k'amata gapima igice cya litiro gatunganyirizwa mu nganda mbere kaguraga amafaranga magana atanu ubu kageze kuri magana arindwi hamwe n'amwe ahandi magana inani inzego zishinzwe ubworozi zigasobanura ko iki kibazo giterwa ahanini n'uko ubwatsi buba buke mu gihe cy'impeshyi ariko zikongeraho ko hari gushaka igisubizo kirambye muri iki kibazo umuyobozi w'ishami rishinzwe kongerera agaciro ibikomoka ku matungo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima n'ubworozi rabu niyo nzima eugene yabibwira dijwi rya amerika mu ngamba rero dufite zo kongera ubwatsi hari nkunganire yashyizweho ku mbuto z'ubwatsi twongereye ubuso buhingwaho ubwatsi guhugura n'aborozi ku buryo bugezweho bwo kubika ubwo bwatsi hariho n'ingamba zo guha amazi amazi aborozi nabonye minikome ifatanije na minagiri bashyizeho ibiciro ntarengwa ibyo byo ntibituma ahubwo noneho amata abura kurushaho ibyo bishingiye ku mpinduka zagiye zibaho cyane cyane muri iki gihe turimo aho ibiciro by'ibintu byinshi byagiye bizamuka harimo n'ibikenerwa nyine n'aborozi kugira ngo bakore umwuga wabo w'ubworozi ibyo rero bikabafasha kugira ngo ibigenda ku bworozi byibuze abashe kubigaruza niyo nzima umuyobozi w'ishami rishinzwe kongerera agaciro ibikomoka ku matungo mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi yongeraho ko hateganijwe uburyo bwo gukemura iki kibazo mu buryo burambye aho leta ikomeje gufasha aborozi mu bice binyuranye by'igihugu kuzamura umusaruro binyuze mu kubagezaho ibikorwa remezo badasanzwe bafite yasobanuye ko hariho na gahunda yo guteza imbere ubworozi mu bindi byanya nk'icyanya cya gishwati akaba bavuga ko rero bagiye gushaka uburyo amata ava muri gishwati azajya agezwa muri kigali yavuze ko aho bororera mu nzuri muri gishwati harimo gukorwa imihanda kugira ngo hakurweho imbogamizi y'uko umukamo utabashaka kugera ku makusanyirizo no mu nganda uko bikwiye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi rya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari gisata c'impunzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo inyuma y'indwi zigera kuri zine ishami rya onu gitahaho impunzi ku isi rcr rihagaritse guhungura impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya rusenda bitewe n'imyiyerekano yo kwiyamiriza monusco yari imaze iminsi ibera mu ntara ya kivu yo mu buraruko n'iyo mu manuko zimwe mu mpunzi zari ku rutonde rwo guhunguka zivuga ko zigeramiwe n'ibibazo by'inzara kuko zari zamaze kugurisha imirima yazo zizeye gutahuka mugenzi wacu vedaste ngabo yaduteguriye inkuru ikurikira aba barundi barenga magana abiri bari guhunguka tariki ya mirongo ibiri na karindwi z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ariko ntibahungurwa kubera imyigaragambyo yo kwamagana munisiko yari muri buvira bavuga yuko bari mu buzima bubi bitewe n'uko bagurishije bimwe mu bikoresho byo mu mazu ndetse n'imirima ivona nishimwe ni umubyeyi muri viraje ya cumi agaragaza yuko ahangayikishijwe n'uburyo bagurishije bimwe mu bikoresho byo mu nzu ndetse abandi nabo bagurisha amazu babagamo ariko hasi rihagarika kubahungura baratwanditse bamaze kutwandika baratwizeza nyine baratwereka ko bagomba badutahane imizigo turasomba yose turashyikiriza kuri seneri ariko tumaze kuyishikanaho bari ko bagira ngo badupime korona ngo dutahe tuzatwumva mu mwanya ngo birahindutse rero ikibazo twari dufite si ikindi ikibazo dufise ni ukubera yuko benshi twari twaragurishije uturima twarimye abana buri ntitubwire icyo turi ko turabagaburira gupokera ino ntituko turapokera ntituko turagirane none twicaye uko nyene uko twahora tubagaburira kose twari twagurishije none ubu abana bariko baricwa n'inzara ico dufite turi bubagaburire ntatunga imana orene aba muri village y'icyenda yo mu nkambi ya rusenda yari kuri lisite y'impunzi zari guhunguka yari guhungukira mu ntara ya rumonge yemeza yuko uku gusubika igikorwa cyo guhunguka byabinjije mu bukene kuri tubayeho mu buzima bugoye tuguma dusegerereza kubera nk'ibintu byose twaza twagurishije nk'imyumbati jewe nk'ubufu nari nagurishije kubera nari niteze yuko notaha ahubwo n'ukuri mwari mukwiye kutugirira ingufu n'ukuri mukadutabara n'ukuri mukaraba ukuntu twotaha tugataha mu zacu kubera ibintu byose twaza twabyononye ubu tubayeho mu buzima bugoye n'ukuri murabe ukuntu mwadufasha turabe yuko twotaha kuko n'ukuri n'ubu mwavuga ati imana iragikoze nyine turatashe n'ukuri twoshima izi mpunzi kandi zari ziyandikishije guhunguka zigaragaza yuko kuri zo biri kuzigora gufata amadeni yo kugura ibifungurwa ndetse no kujya gukingero hanze y'inkambi bitewe n'uko harangwa umutekano muke uno munsi tubayeho nabi cyane turahangayitse n'abana ntitugira aho duca ingero nk'ubu iyo ruguru ntituduga ntitugira gute tugira ngo duce guca ingero tukabura iyo tujya guca ingero y'abana rero ikintu gihaye baguma baduhenda ngo ntiturindire kuwa kabiri twagira kuwa kabiri n'umundi bagaca bahindura ngo nimurindire ku wundi wa kabiri nta n'umuntu ukigenda nta n'umubanyi ukigenda ngo mpereza kunyu nta n'umubanyi ukigenda ntiraka kubera iki kubera twebwe babona ko twari twamaze gusumba ibintu tugomba dutahe none ubu ntitugira aho dusaba akantu ntitugira aho tugenda gukorera ibintu indya abana bafungura tubayeho nabi cyane kweri jewe nka jewe nayo nagurishije ikare zitatu z'inyumbati hanyuma nkaba n'inzu mbere nahora mbamwo bakaba bayihaye n'uwundi muntu ubu nkaba mbaye mu nzu mpanze kandi nkaba mfite abana batanu n'umugore wumva mbayeho nabi bitewe n'uko nk'amafaranga ubu njya amahera arengeye bitewe n'uko imirima nayigurishije tube dufite ikibazo bitewe n'uko batubarira yuko tuba twaraciye no ku mashini tudashobora no kuba twopokera tuzaba kubwira amadijani y'uko ubuzima tubayemo ni bubi kuko bitewe n'uko ubu nta kintu dufise tuvuga tubu tuzosubira kuyikora ko kumva ni imirima twarayigurishije didiye numbi wa numbi ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda avuga yuko impamvu hasi na leta ya kongo basubitse gahunda yo gutahukana impunzi z'abarundi mu kwezi gushize byaturutse ku myigaragambyo yari imaze iminsi iba yo gusaba monisiko y'uko iva muri kongo inkambi ya rusenge iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu vedasengabo ijwi rya amerika uvira
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Grola.
reka rero duhe ikaze mugenzi wacu ejo ni mukankusi hagiye kwakira rwiyemezamirimo yitwa sakina usengimana sakina usengimana ni umunyarwandakazi yashinze sosiyete yitwa afrifood uh, iri mu zishora ibiribwa mu makungu ejo ni mukankusi atangura amubaza bimwe mu biribwa ashora mu makungu kohereza imbuto n'imboga mu mahanga harimo urusenda voka imiteja amatunda noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu dufite n'abakozi ba- bari pamanenti iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga i burayi harimo ibihugu wenda byo mu bwongereza nkavuga germany nkavuga belgium n'ubufaransa ndetse tukanohereza no muri middle east so muri make rero nibyo tuge- nibyo dukora tukaba noneho twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na east african ndetse no muri afurika muri rusange Eh, uravuga ko mugemura ibyo bihingwa mu mahanga mu burayi mu burasirazuba bwo hagati ariko muri amerika hose mwari mwahagera oya ntabwo turahagera iyo urebye kubera ko twebwe ducuruza imboga n'imbuto kandi bi- bikiri bishyashya bikiri fureshi ntabwo tuba twabyumishije cyangwa yenda hari ikindi kintu turabikoraho ni ukuvuga rero ko muri amerika naho n- mu- mu- mu gihe kizaza nabyo tuzaba turi kubitekerezaho kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure ugasanga bishobora kuba byagira byangiritse ariko ni ibintu turi gupanga sawa rwose ubwo turabategereje eh, n'amaboko yombi ye wari uvuze ibyo mugemura mu mahanga ariko se noneho mu rwanda se ho mu- mubijyanamo mubanje guha ab- abari abari mu gihugu cyangwa ubu ngubu isoko mufite n'iryo hanze ubu ngubu mu- muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze ariko hari n'ibyo ducuruza mu rwanda ariko ibyinshi usanga ducuruza mu rwanda biracyari bike cyane kuko twabanje twa- mbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze kuko nk'urusenda usanga nko mu muco w'abanyarwanda urusenda tururya cyane cyane nk'uko usanga nka nko mu bindi bihugu barugenda navuga mu bantu bo muri aziya ugasanga yenda nk'urwo rusenda ducuruza ari badaye cyangwa se hotepa hano hari ukundi kuntu tuba turumenyereye hari abamenyereye kamurari ugasanga rero nk'iryo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane ugasanga rero niho twahereye ariko no mu rwanda naho yaba ari avoka yaba ari amatunda nabyo ni ibintu dushaka guteganya gutangira nanone kubisapurayinga kubera ko munarebye nka kovide iba ibibuga by'indege barabihagaritse zo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza ntakwiriye kubitekereza kuko ntabwo gusa twakohereza hanze ahubwo no mu rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera ariko ubu ngubu u- uruhare runini cyane tubi- tubijyana hanze ibi biribwa cyangwa se ibi bihingwa ujyana hanze ni mwe mubyihingira mufite ababibagezaho bigenda gute Eh, tubikora mu buryo bubiri ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi kugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye harimo n'amakoperative ndanavuga nka koperative za Nyan- y'i nyanza n'iyi gatsibo ni mu majyaruguru i musanze hari amakoperative dukorana cyane cyane mu bintu by'amavoka za nyanza na gatsibo ni ku bintu by'urusenda so rero dukorana n'amakoperative cyane kubera nk'abantu nka efemi iyo utangira nta butaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi bijyanye n'ubutaka ikindi kintu bifasha no- no kukuretinga imirimo Gu- gu- imirimo ikaba myinshi abantu bagakora noneho ubuhinzi noneho bukaguka ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho ugasanga dufite eh, ifamu i nyanza tukagira n'ifamu i gatsibo ariko izo famu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora nk'iyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda tuba twagenda tukamwereka ati urusenda ruri hano kugira ngo anabyigire ese urusenda ntararubona nabikora gutya iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nabigutera imbaraga kugira ngo nawe ukube wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tukanakora n'ibintu by'amatraining yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona navuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri akra cyangwa se na yebu ugatraininga abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bihoraho ariko nk'izo famu iyo zihari birafasha kugira ngo baze bazirebe so muri make rero gusubiza ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka mirongo irindwi kuri mirongo inani ku ijana tubikura mu ba- mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni ijana ku ijana kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu Eh, aba- aba- abahinzi mubona babyitabira bak- Eh, cyane ariko ni- uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo kuko nk'iyo ukoze amahugurwa ya mbere mukareba se urusenda rwa hari ukuntu nyine hari hagiye habaho ama experience agiye atandukanye yenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumikiriza tukamenya ese ni igihe gi- cyiza cyo guhinga ese iyo uhinze niyo miti ukoresha ese iyo uhinze ni izihe mbuto ukoresha ibyo bintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira i- ubona abantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative ari abahinzi ku giti cyabo kuko n'ibi biganiro tuba tugenda dukora n'abantu tugenda duhura usanga bahamagara ati ni gute noneho iki gihe n'igare twahinga ese turahinga uruhe rusenda ese u- uzi hehe nk'urusenda yenda rwitwa bataye usanga ntabwo u- uko warukorera ntabwo biba bingana nk'uko wakorera habanero habanero ni urusenda ruba rutukura cyangwa se ari u- umuhondo ubwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hazemo nk'ibisimba bikuriki- bisaba kurukurikirana cyane urwa badaye rwo ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane So nk'ibyo bintu rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera bana- banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyi miti ese sidi ndazikora sidi n'imbuto zo gutera so ibyo rero byose ubona ko hagenda ha- haza impinduka ikomeye cyane uko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko ni intambwe ikomeye yego emerereye inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda yego A- hari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko iyo iyo sosiyete icuruza ibintu byo kurya mu by'ukuri umuntu ashaka nk'i- nk'ibyo bi- bikomoka ku buhinzi umuntu uri mu cyaro hari uburyo bwashyirwaho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura mu mahanga gusa ikindi ngira ngo muze kumumbariza arakumva mubaza Ah, abantu muri iki gihe abenshi batinya ubucuruzi bw'u Rw- bw'u rwanda akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tubona ibintu ah, uburyo bigenda porosesizi bifata kugira ngo umuntu abe umucuruzi wemeye ese mu by'ukuri mu rugendo rwe nk'umuntu wihangiye umurimo kandi ugasohoka mu by'ukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafata dutere intambwe mu- mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo so ikibazo cya gatatu nsoza ndagira ngo muze kumumbariza mu by'ukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo zimu- zi- ari imbogamizi yaba yarigeze ahura nazo za- zamu- zateye kuba ya- yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazihanduringa bigacamo sakina mubwire rero muri makeya ikintu cya mbere ni gutinyuka nyine nk'uko yari abivuze hari icya mbere cy'abantu baritinya hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru hari igihe utinya ikintu kuko utarakigera ngo so nkumva rero amakuru ari ingenzi ya- ikintu cya mbere ni ukujya gushaka amakuru hari umuntu ushobora kukubwira ese ngo ku exposinga ni ibintu bikomeye cyane ariko se ku exposinga ubundi eh, ushobora no kuba utabijyanye hanze ubijyanye muri congo ushobora kuba ubijyanye muri kenya So, aha hantu hagiye hatandukanye rero nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru igikenewe ni ikihe noneho ugahera ku murongo nkurikije ibingibi bari kunsaba ngewe ibyo mfite ni ibingibi akaba ari byo utangiriraho noneho ikindi cya kabiri ugasanga yenda ni ubumenyi hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye nk'urugero kuba nakora egisipoti y'imboga n'imbuto ntabwo bivuze ko ndi umwagoronome ushobora gushaka gukorana n'abagoronome hari amasosiyete menshi eh, n'abagoronome baba barangije hari na- n'abandi baba bafite amakonsatanti kampani cyangwa se nk'abandi bagonome nk'urubyiruko baba ruri hamwe ugasanga nk'abavuye israheli hehe ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kubufite rero njye ikintu navuga ni ni ukwitinyuka cyane ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo izo zo ntabwo zabura icya mbere n'iyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utari umenyereye nk'urugero uca- wohereze nk'ibintu nko mu gihugu runaka ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu icya mbere ba- bagendera ku- bakeneye ibintu bimeze gute kuko hari n'igihe ushobora gusanga avuga ngo ndacuruza urusenda ariko nk'urusenda hakaba urusenda rwitwa badayi umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru wowe ukamushyira urwera rureba hasi So, ayo makuru yose ushaka ugomba kuzanira na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute ese niba nohereza mu bwongereza ibintu by'ibiro bitatu mu- mu- muri jama niho ndohereza y'ibiro kuko nshaka niba ndi kohereza ibitoki by'injagi nkabyohereza mu bubirigi ninjya kohereza mu- mu bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye kimwe nk'amavoka hari amavoka yitwa hasi hari amavoka yitwa fuwese ibyo bintu byose ni ubumenyi cya mbere nkabona ko usanga imbogamizi usanga hari ubumenyi buba buri bukeya ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka so ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye tuba twahuriza hamwe nkakomeza gushyira imbaraga ngiye mu byo nzi cyane ibyo ntazi cyane nkaba nashaka abandi babizi cyane tugakorana ikindi cya kabiri hari ibibazo bya finance umuntu wese w'urubyiruko nta mafaranga aba afite ahagije ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko ni gute nawe tugenda nkorana nabyo ese niba hari amaporogaramu ahari nko muri bts birori ni gute najyayo hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugahita ntabwo ibintu bikora ariko njye mbona ubwiza ni uko umuntu agerayo akabanza aka- akabigerageza akareba ko kuko hari igihe wowe wicaranye na mugenzi wawe akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora nta n'ubwo yigeze ajyaho byose kuko hari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye ibyo byiza rero ni uko ari urubyiruko gushaka amakuru ariko uyashake ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu Yeah.
uba mushiki wawe nyine yarize eh, wumva ni nk'uko bavuga nti nize ubu- icungamari undi yiga biyoroji igiza nshatse kumenya ibya biyoroji ntabwo nzajya kuba icungamari nzagenda kuwa kuwa biyoroji
nuko rero dushimire mugenzi wacu Eugenie mukankusi n'umutumire wiwe sakina usengimana mu kiganiro bahejeje kugirana cyose mushobora kongera kwisanga kuri we zitata akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mu kanya turahana agahindukira ariko imbere yo kugahana tugende tubabwiye ko i kigali mu rwanda bariko baribuka umuririmbyi ivan buravan aho rero ejo azoshingurwa na iteka ivan buravan akatari gake mwamumvise ku radiyo yacu haba mu ndirimbo canke mu bitandukanye mushobora gukomeza kubandanya muvuga ku iragi yabasigiye tubasigire kano karirimbo kiwe ni yesu twizera yuko kariko kabarabaremesha aho muri yaba umuryango yaba bakunze uturimbo twiwe n'abagendanye nawe yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi na enjeniyeri bari kumwe muhinga vyi- bw'ivyuma kuri mikro ya lidiana ninahazwe ndabasigiye akaririmbo ni yesu k'umuhisi ivan buravan azoshingurwa ejo i kigali mu rwanda
bate ko cyo uhora wishimiye Yeah, bate ko cyo uhora nta akanyamuneza iyo nsubije nterura ngira ni nta wundi ni yesu aya mahoro mumbonana ni yesu ya nacyo nagushoboza atari yesu ahubwo mbonere bushima imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangiza ubundi we Oh my God, oh my God, thank you. Niyo ndirimbo murana ku mutima wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzatsindira urwo rupfu
I thank you Lord aba data nzagushima mu gitondo ngushime bugorobye ahubwo mbonereho nshima imana yo yabikoze